Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 1922-25 irratti Waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata dhiifama dhaggeeffatoota keenyaa roobii onkololeessa 31 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu an jaallannee gammadaati.
kan oduu dubbisu antuu jibee horaati mataan oduu muummichi ministeeraa abiy ahmed daawwannaa isaanii awurooppaatti geggeessaniin har'a firaankfartitti uummanni kuma hedduutti lakkaa'amu argamuudhaan haasaa isaanii dhaggeeffatee jira.
aangawoonni oromiyaaf beenishaangul gumuuz kaleessa rakkoo jiru irratti dubbataniiru gabaasa qabna gaaffiif deebii hayyuu duree adda bilisummaa oromoo wajjin kaleessa jalqabne har'a xumurra hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa oduuf gara antuu jibeetti deebina.
muummichi ministeeraa abiy ahmed daawwannaa isaanii awurooppaatti geggeessaniin har'a magaalaa firaankifaart keessatti kan walga'an lammiiwwan itiyoophiyaaf hidda dhalata itiyoophiyaaf haasaa dhageessisaniiru muummichi ministeerichaa dhimmoota daldalaa dinagdee karoora biyyattiif qabameef haala yeroo irratti illee ibsa kennaniiru uummanni kumaan lakkaa'amu istaadiyoomii firaankifaart koomers baank areenaa jedhamutti walga'uudhaan haasaa isaanii dhaggeeffateera gaaffiiwwan uummata biraa dhiyaateef illee deebii kennanii jiru oduudhaa booda bal'inaanitti deebina. bulchiisa naannoo beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru rakkoo uummata kuma dhibba tokko jireenya irraa buqqisee jiruuf jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaanti lammaa magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii obn gabaaseera jaalanne dhiyeessa.
pirezidaant lammaa magarsaa akka jedhanitti gam lameenirra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan ummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirre ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiru jedhu pirezidaanti lammaan.
ኦሮሚያ ከምስራቁ ወገኑ ጋር እንዲጋጭ ከደቡቡ ወገኑ ጋር እንዲጋጭ ከምዕራብ ጎረቤት ህዝቡ ጋር እንዲጋጭ oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u uummata ollaa gama dhiyaa wajjiin akka walitti bu'uuf. shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akka hin dhaabanne argaa jirra.
garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnootii hidhataniin tarkaanfii hoogganoota irratti fudhatamee jedhan kanneen gocha hammeenyaa gaggeessuun ummata walitti buusan kun seera duratti akka dhiyaataa jiran obbo lammaan dubbataniiru. gochi raawwatame uummata gamlameenii kan bakka bu'uu miti qaanessadha ka jedhan immoo pirezidaantii bulchiisa naannoo beenishaangul gumuz obbo ashaadii haasan turan ummatoota lameen waan walitti buusu tokkoyyuu akka hin jirre barreerra ittiin ka'umsa isaa qorachuudhaan hatattamaan uummanni qe'eetti akka deebi'u ni hojjannaa jedhan.
ህዝቡ አሁን አንዳንድ አልፎ አልፎ የምናያቸው ተንኮሳዎች መቆም አለባቸው። ስለዚህ ይህንን Tuttuqqaan darbee darbee mudatu kan walitti bu'iinsa uummataa kaasisan dhaabachuu qabu. Kanaaf hoogganni sadarkaa sadarkaan jiru garbu'ee uummata mari'achiisuudhaan kanneen qe'ee ofirraa buqqaan deebisuu qabna.
Daandilee cufamuu kan ilaaleen gamlameeniin hojiin hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti xumuramee daandileen banamuu qabuu jedhan pirezidaant Ashaadii Hasan. naannoo uummanni irraa buqqa'an humnootii nageenyaan eegamaa akka jiranis dubbataniiru uummanni oromoo bulchiisa naannoo benashaangul gumuus keessa jiraatu afaan ofiin akka baratan murteessuunsaas ibsameera.
hoogganaan riphxee loltoota sudaan kibbaa riyaak maachaar waggoota lama booda yeroo jalqabaaf dachee waraanaan bututti magaalaa galma mootummaa biyyattiitti deebi'anii jiru. machaar afrikaa kibbaarraa har'a juubaa kaseenan mormituu isaanii yeroo dheeraa pirezidaant saalvaakiiriin koonfirensii qophaa'e irratti hirmaachuuf jecha namoonni lamaan waliigaltee nagaa baatii fulbaanaa keessa kan mallatteessan yoo ta'u kunis wal waraansa waggoota shanii xumuraan ga'u irratti kan fuulleeffate lolli walittaansuudhaan biyyattii mudateen lammiiwwan sudaan kibbaa kuma dhibbaa afur ta'an yoo du'an kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru akka waliigaltee haaraaf mootummaa ce'umsaatti ittaanoo pirezidaantii shan keessaa tokko ta'uun tajaajiluuf jiru. waggoota dhiyoo as gaazexeessonni afrikaa gamtaan ta'anii malaammaltummaa dhiittaa mirga namaa hokkara kashlabboota daawaa sammuu adoochuuf haalawwan hamaa ta'e hedduu saaxiluu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii piroofeesarri ogummaa gaazexeessummaa afrikaa kibbaa aantan harbar ibsuudhaan kun martinuu gatii baasuudhaan hojjetame jedhan raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti kun martinuu hacuuccaa ajjeechaa dararaaf hidhaa keessa darbuudhaan ta'e jedhaniiru erga bara kuma lamaaf afurii qabee piroofeesarri kun koonfirensii gaazexeessota afrikaa dhibbaan lakkaa'aman johansberg keessatti walitti fiduudhaan waa'ee daldalaaf hariiroo uummachuu irratti mariisisaa turan kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. manni murtii olaanaa paakistaan dubartii kiristaanaa kan maqaa islaamummaa xureessite jedhamuun to'annaa jala oolte himannaa irraa kaasee jira akka seera paakistaanitti yakki akkasii du'aan adabsiisa murtiin kunis gareelee islaamummaa biratti mormii sodaa hookkarri ka'u jedhullee dhaqqabsiisuunsaa gabaasameera oduu namaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. hiriirri mormii godina wallaggaa lixaaf qeellam wallaggaa keessatti mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo humnaan hiikkachiisuuf jedhu tibba kan taasifamaa ture booda amma naannichi tasgabbii kan qabu ta'uu karaanis kan baname ta'uu ibsameera barattoonni godinaalee kanneen gama dhaabilee barnootaa adeemuu jalqabaniiru jedha muktaar jamaal kuno.
sochii tibba kana lixa oromiyaa keessaayyuu. wallagga lixaa fi qeellam wallaggaatti mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo humnaan hiikkachiisuudhaaf deema jedhuun mormii hiriira taasifamaatiin tureen daandiin cufamee magaalonni hedduun tasgabbii dhabaniitiin oolaniitiin bulan magaalonni kunniin oolmaa isaanii hardhaatiin nagahaan oolanii wanni hunduu gama tasgabbii deebi'aa jiraachuudha dubbatan magaalli gidaamii tibba kana sochiin guddaa keessa ture amma oolmaansaa haala kana ta'uusaa namni achii dubbise natti hime.
nama du'e maasaa keessaa dargaggoo lamaa fi maanguddoo tokko argatanii awwaallatanii amma gaa uummanni manuma gaddaddeeffatee jira magaalli keessi amma daldallis gabaa guddaa ture gabaan illee ni jirtu. naannoo laaloo jedhamutti miti gurguddaa bosona muramee jira inni ganaa ka'a jedhameera hanga ammaa makiinaan daldaltoota hin taane beekiin garuu ganama konkolaataan as bile tokko yoo hin deenan dura dhibbee ture namni hin bahinaa fi cufataa bile jiru uummatumatu sababa waraana kan dur as turanidha jedhamuu fi gochaa isaanii waan beekaniif sodaate mala.
Ittaansee gama godina wallagga lixaa aanaa sayyoo nooleellee gaafadhe.
Akka waliigalaatti haalli har'aa baay'ee tasgabbaadha. Keessaayyuu daandiin kanaan dura cufamee ture akka banamee makiinonni garaagaraa akka isaan deemaa jiranidha. Rakkoon gara biraan hin jiru.
Gama qeellam wallaggaatiillee namni ani dambidoollo irraa dubbise ammoo amma naannichi tasgabbaa'uu isaa natti hime.
Har'a daandiin banameera konkolaataan deemaa turte. haalli baruu barsiisuu garuu itti fufee hin jiru. Barattoota wallaggaa deemaniifitu isaan dura akka ta'eeyyuu daandiin akka banamu taasifamee daandiin baname konkolaataa deemaa ture.
Haalli nageenyi hoo namni magaalaa keessa socho'a bittaa gurgurtaan suuqiileen maal maal kunoo maal fakkaata?
Sochii uummata gabaa keessa haala gaariin magaalaa keessa olii gadi hin deemamaa haalli bittaa gurgurtaa garaa garaa gabaan illee irra guyyaa gabaati. Uummatni olii gad deemee waa bitee gurguraa ooleera.
Gama godina wallagga lixaati magaala Najjoollee barattoota yuunivarsiitii dabalateetiniin hedduun naannichaa bahuu dadhabaniitiniin ugguramaniitiniin turan amma karaan banamuu isaatiin hunduu gara fedhii isaa socho'uu eegaluulleedha kan dubbatan.
Har'a karaan babbanameera karaan maal maal cufaa ture uummanni amma karaan baname hundumtuu sochii keessa duras garuu karaa cufamuu isaanii konkolaataa man dhaabbate malee hojiin daldalaa maal maal iyyuu hin dhaabbanne Egaa namni miiruma karichi cufamee faala tokko tokkoon sodaama karaa gadii sanarraa jiruun namni xinnoo sodaachaa ture har'a garuu karaan banamee ijoollee yuunivarsiitiif deemanii haalli jiru baay'ee bareedaadha.
Haala tasgabbii yeroo ammaa kana godinni wallagga lixaa fi qeellam wallaggaa keessa jiru kanaan walqabatee bulchitoota godina lameeniitu argadheetiniin jira. Obbo Lalisaa Waaggaarii bulchaa godina wallagga lixaati. Isaanis hawaasni hanga mootummaa fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mari'ataniitiin kallattii tokko kaahanitti tasgabbiidhaan obsaa nageenna isaa akka eeggatu waamicha dhiheessanii haalli turtii hardhaa ammoo akkana naan jedhan.
Magaalaa Gimbii cufamee ture inni sochii qeerroo fi uummati magaalaa godheen banamee har'a tajaajila guutuutti deebi'ee jira. Suuqiin daldalli geejjibii magaalaa keessaa hundi hojii jalqabee jira jechuudha. Kan biraa daandii cufamee ture karaa Gullisoo Innaangoo irra karaa dhufudha. Inni sammuu banamee tajaajila guutuutti deebi'ee jira jechuudha halluu eegalaa jiru kanu.
Obbo Taammana Haayiluu bulchaa godina Qeellam Wallaggaati.
Haalli nageenya ammarra jiru. Daandiin cufamaa ture babbanameera iddoo tokko tokkotti magaalaa keessaas banameera gara qaxanaa godina keenya keessi keessumattee barattoota karaa irratti rakkisaa turan dabarsuu irratti waliigaltee godhameen makiinaan dandaloo irraa ba'ee akka deemu godhameera. Tasgabbiin jiru ta'anaa hunda keessa karaa rakkoon hin jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad imaltuuf jarman jiru. Har'a immoo uummata Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa istaadeemii Firaanfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaarra deemamaa jiru laalchisee haasawaa dhageessaniiru. Soraan nutti hima.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed imaltuu fi horaaf achi dhaqe. Horiin inni dhufeef keessaa tokko kan bulchootii Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhan itti dhufan. Waldaa kana chaansileerii Jarmanii Angilaa Merkelitti bar 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhani Afrikaatti investimentii hojjechaa, daldal jabeeffachaa, dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessaa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftin iyyuu daramumaa jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi kudhanii tokko keessa jira. Compact with Afrikaan kunin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Marii sun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Awurooppaatti marii suniin duubatti muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa ka Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Firaankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achi mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu hoorsitanii. akka qalbiin tokkummaa tunin isanii bultu waaqa isanii yaammadhaa jechuun dubbate.
አንድ ሆናችሁ ስላኮራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ።
Achiin duubatti afaan itti dhufee fi afaan biyyatti dhufeetii fi biyyi keessa dhufeetiin nagaa fuudha.
አይነን ሾነን ጉተን ታግ ከመይ ከመለኹም አከም ነጋ ኬሰኒ ኮመንሳቫ Etiopische Diaspora in Deutschland und Europa.
Rakkoon biyya san keessa rakkoon biyya san baafte akkuma keessan hedduu jedha Dr. Abiy.
ከሀገር የወጣችሁበት ዘመንና ምክንያት እንደ ቁጥራችሁ ብዙ
Bari san biyyaatti baatanii fi wanni biyya san baase akkuma keessan hedduu gargari jiraachuun mirkana hedduu ta'ulleen mirkana. barnoota taanaan siyaasa taanaan jireenyi isanitti hammaate taanaan wamtaateefuiyyuu dhiigi kiyya hiddi kiyya isaniin biyya baqattane wamitti baatanitti isan baase akka hardha kana duub jiraachuu baannullee itoophiyaalleen durii awurooppaa waliin guddoo walii jaalaa jedhe biyyi cufa maqaa yaameetiin waan isiin itoophiyaa waliin qabaachaa baatu dubbate muummee ministeera.
ከእንግሊዝ ጋር በትምህርት ከፈረንሳይ ጋር በባቡር ሀዲድ
ingiliiziin barnootaan faransaa'in karaa baaburaatiin poorchugaaliin gam waraanaatiin walii leenjisuutiin turkiif giriikiin daldalaan swiidiniin siillee makkana kanaa waliin hojjechaa gam daldalaatiin waan hedduu waliin hojjechaa gam fayyaatiif humna waraana qilleensa leenjifachaa raashiyaa fi barnootaaf raashiyaa gam barnootaatiif waraanaatiif waan hedduu waliin hojjechaa ba'an biyya awurooppaa cufaayyuu waan hedduu hedduu waliin qabaachaa ba'an jarmanillee taanaan hariyyummaa guddoo qabaachaa ba'an hardhallee walumaan jirra hariyyummaa qofaa miti awurooppaa waan hedduu waliin waan wal fakkaannu hin qabnaa jedhe muummeen ministeera biyyi awurooppaa jechaa dooktar abiyyitti tokkolleen waraan keessa dandabrin hin jirtu rakkin waraana argiteetiin eege biyyi daawwiitti dhufan taate.
አሁን በእጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ነጻነትና ተስፋ።
ammaan tan waan lamatti harkannuuf bilisummaaf abdi tan lamaan harka jabeeffanneetiin itti wal qarqaarre itti wal yaamne Itoophiyaa arguu feene inuma arginaa inuma dharraanallee inuma arginallee humnitii suniin sunirra nu dhoortiin jirtu jechuun dubbate Itoophiyaan akka Dooktar Abiy jedhetti asii achi Itoophiyaan achi ga'uu fi waan durii hin beekne barachaa waan wallaalle barachaa yookaan ammoo jajjabeeffachaa waan jaalanne laf kenneetiin jireenya nurraa waan jireenya nurraa balleessuu danda'a obsine ciniinnanne biyyi tanaaf hojjechuu malle akka awurooppaa siyaasa baranneetiin siyaasaa nuun cufti qooda keessaa qabnu qabaachuu mallee jedhu.
ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት taatullee Itoophiyaan biyyi nami akkuma fedha akka qixxaa gargaggalfatee waan abbaa tokkooti miti biyya uummata guddaa qabdu gumii bal'oo biyyi guddoollee tana wanni nu arguu feenuu jedha. Itoophiyaan hin muddu malee hin doone. Itoophiyaan haatitii hin uqqatte malee hin cinnee jedha. Obsinee hidhaan hidhannee Itoophiyaa guddisuu mallee jechuun dubbata muummeen ministeera Itoophiyaa hora Firaankifaart irratti ammallee waan hafee jiraa jedha.
የሰብአዊ መብት አያያዝን፣ ታዊ የሀብት ክፍፍልን፣ የዳበረ የሥራ ባህልን
mirgi namaa qabaachaa waan qabnu seeraan waliin qabaachaa amal hojii guddifachaa seeraan bulaa beelaa ba'uu fi ammallee waan hedduun nu hafe wamcuuf irratti wal falmaa yaa'uun malle ajanda nami dhibiin ol nuukaa irralleetti wal nyaachaa waltinyalaa yaa'uun mallelle dhaabbilee nagaa nagaa jabeeffachaa walqixxummaa seeraa guddifachaa yaa'uun malle gam kanaan tanuma hojjenna gam seeraatiin ammoo dhiyoottuu tarkaanfii walirra hin cinne fudhanna. barnoota keenya akka inni addunyaa keessa qooda qabaachuu malee karoora baafanneetiin itti jirra. Waldaa waldhab naannolee keessa jiran dhaamsaa hariyyummaa biyya ormaa waliin qabnu jabeeffachaa torbaanitti guyyaa torba hojjechaa hirriba malee hojjechaa tanuma keessa hojjechaa ba'anaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa imaltuuf Awurooppaa jira. Dooktar Abiy tan maleellee uummata Itoophiyaa ka marii sun dhuferraa gaafii hedduu fuudhaa gaafii hedduullee deebisaa tan keessa ture.
Sora galatoome amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii torba nu biraa immoo guyyaa sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii ja'a. Dirree Dimookiraasii. godinaalee wallaggaa lixaa wallaggaa bahaaf qeellam wallaggaa keessatti gidduu kana hiriirawwan mormii gaggeeffamaa fi sochii mootummaan waraana abaa'oo humnaan hiikkachiisuuf godhe jedhan balaaleffachuudhaan hayyu dureen adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaa kaleessa haasofsiisnee turre kutaa lammataa har'a xumurraa muktaartu haasofsiise.
Tole ulfaadhaa galatooma Daawud Ibsaa duree adda bilisummaa oromoo kibba kanaa gama lixa oromiyaa akkasumatti ammoo kaabaanillee gujitti gaafiilee hiriiraan hawaasni gaafataa jiru keessaa dhimmoonni bulchiinsa gaarii fi dhimmoonni bu'uuraalee misoomaa kan biraa akkuma jiranitti ta'ee waraana adda bilisummaa oromoo hiiksisuudhaaf sochiin mootummaan taasisaatiin hin jiru haa dhaabbatu kan jedhu gaafiin tokko maaltu maal ta'ee jennaaniin maal quba qaba dhaabni keessan.
waan dhaabni keenya quba qabu bakka bu'oota dhaabaa mootummaa olaanoo wajjin mari'annee dhimma nageenyaa karaa hundaa keessattuu kan isaan kaasan karaa dhihaatii karaa kibbaasii kaasaniiru karaa Benshaangul Gumuz achi as lola guddaa uummata irratti jira sababaa sanaan karaa cufinsi wayii jiraa kaasanii ka uummata illee cufu ta'uu kaasanii kanaachi waan biraa ka waraana keenya ilaalu jiraayyuu piroosesii integireeshiniitii jalqabamee jira. Isa kana hunda haasofnee nuti karaa keenya waan karaa gama uummata keenyaa jiru gara waraana keenyaa jiru rispoonsibilitii fudhannee nuti xumuraa ka gama keessan immoo waan lola karaa Benishaangul Gumuz nuti miti ka ilaalu isin ilaala. kana isinumatu beeka waliin jennee isa kana tole jedhamee nuti karaa kana bobbaa jalqabnee naqamtee achirraa dimbii najjoo bakkoota biraa kan akka roorfannee deemnee nuti nuti asiin ka'in guyyaa lama dura ergaa wal taanee wal haasofnee baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maaliifii nuun galuu isaa maltinitili yeroo tokkicha waraanni guddaan bobbaafamee haala naannoo sanatti ta'e biteessaa as ba'an jiru. Bobbaa keenya illee gufachiisee kuni naqamte geenye nuti akkaataatti walta'iinsa keenya xumurannu uummata keenyaaf ibsinee dargaggooti illee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kana hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraati. Uummata sibiliitu rukutamee ajjeefamee maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Iccitiisaas sitti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafannaa jenneetuuf keessatti as deebine maaliif gara fuulduraatti socho'uu dadhabe sababaa lolli kun banamee fi jechuudha kanuma akka beeknu.
Obbo Daawud gaafa Asmaraatti jila mootummaa Itoophiyaa akkasumas ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attan. dhimmi waraanaa jala sararamee waan ka'e qabduu turtanii maal irratti walii galtan maal faa haaso'itan.
Dhimma waraanaa bal'inaan haasofne irraa akkatti haasofne immoo haala tasgabbii qabuu fi nageenya Oromiyaa keessa achumaanis Itoophiyaatiif akka nageenyi bu'u tahutti bal'inaan Bakka pirofeeshinaals jiran haalli kun akkaataatti xumuramu karaa keenyallee karaa isaanii kuni akkaataatti xumuramu koreetu itti ijaarama jennee kana lafa kaawwanne isa kana hanqisuudhaan ololii miidiyaa fi feesbuukiidhaan gad lakkifamu waan hedduu nu jalaa booresse kuni kan nuti hubannudha haa ta'uuti akkasuu ta'ee walitti deemaa jirraa mari'ataa jirraa. Pireezidantii Oromiyaa akkasumas immoo warra dhimmi ilaalu kana kana wajjin mari'annee waan kana akkaataatti xumuru irratti haasa'aa jirra. Maaliif saddamee kun hanqifamee lolli kun taheedha akka baay'ee nu rakkise malee inni sun irratti na godhatee miti.
Waraana adda bilisummaa Oromoo gama lixa Oromiyaa jiruutiin walqabatee hooggantoonni godinaalee aanaalee naannoo sanii kanneen goolii gama garaagaraa kaasan hooggantoota waraana maqaa adda bilisummaa oromootiin socho'anidha malee kan adda bilisummaa oromoo jala jiranii miti kan jedhan jiru. Waraanni maqaa oboon socho'u kan garuu hooggansa keessan jala hin jirre jira naannoo sanirra.
Karaa keenya odeessa kana hin qabnu warruma odeessa kana qabutu naannessuu dhageenyaa madda odeessa isaatti hin beeknu waraanni akkasiis jiraachuu isaa karaa keenya wal gaggaafanne waraana achi jiru kaadhaabaa waliinlee wal gaggaafanne humni kanadha jedhamee addatti sosso'u hin argine karaa keenya. Ganda ganda keessa tarii meeshaa qabattee nama lama sadii waama gootu yoo jiraatte achi qofaa miti Itoophiyaa guutuu keessa jira. Inni dhodhokatee waa saamee achi ganda keessa jiru naannoo sochii waraanaatti ala kuni kan dhagahamu.
Qabxiin guddaan imalli gama lixaa deemtaniitiin osoo hin milkaa'in hafeetiin gufate suni silaa maal irratti kan isin mari'achuudhaaf raawwachuudhaaf yaaddanii deemaa turtan.
Karaa keenya kanaan dura waraana bilisummaa Oromoof ibsa kenninee deebine waanuma akkaataa walta'iinsa kanaa waan irratti tokko sanuma irratti konsoldeet gochuudha dhimmooti biraa immoo karaa asoosaa deemu kana irratti karaan bakka adda addaatti uummataan cufamaa karaa mootummaa nutti ka'e uummatis karaa adda addaa ni kaasaa. rakkina karaa Benishaangul Gumuz Accaas weerara uummata Oromoo irratti ka'etti hidhataadha. Gama lachuutu jira rakkinichi. Kanaaf isa gama keenya uummata wajjin mari'annee dinagdee uummataa fi jireenya uummataa akkasumas sochii biraa akka waliigalaa kan danqinee fi waan karaa cufuu kun akkatti waan ni ta'amu uummata mariisisuuf gara sanaa jiru immoo waan nageenya uummata keenyaa guddaa guddaa rakkina guddaa keessa galtee. haala suukanneessaa lubbuu nama hedduu guddaa balaa geessise akkasumas immoo nama hedduu buqqaase kana akka gaafatamni isaa mootummaa irra jiruu fi akka addunyaan oromoo odeessa gahaa qabutti rakkinichi uummata oromoo fi uummata benishaangul miti rakkinichi warra kana ta'e jedhee leenjisee rakkina kana uumetu jira isa kana gaafatama fudhatee mootummaa bakka itti gochuu qaba. Kanaaf waan karaa banamuuf maalii kana walumaa galaa waan naannoon kanaa nageenya uummataatti hidhatu uummata mariisisnee uummati wal keessa nagaan akka sosso'u gama keenyaan akka uummataa fi akka dhaabis kanarratti ga'ee keenya kennuu fi waan akkuma siinee ka waraana waliin jalqabne immoo konsolidees goonee gara fuulduraa qopheessinee wal qopheessinee akkaataatti xumurru kanuma.
Obbo Daawud gaafiin kiyya gara dhumaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu walitti dhufeenyi kunniin hammaataa kan dhufan waan hundinuu bakkee dhuma taa'aniitiin ibsa baasanii fi walitti dhihaataniitiin maaliif hin haasoofne kanneen jedhan jiru. Walitti dhiheessaniitiin wanti irratti dubbattanii waliin galiin jira moo maaliif mootummaanis isinis ibsa baastan bakkeedha.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'eeyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummati garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baasanii maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii jennee hubanna. Karaa keenya kan filanne koree walooti qabnaa warra mootummaa wajjin sarara quunnamtiiti qabnaa waliin teenye waan lafa kaawwannee deemnutu jira. Isa kana hanqisuudhaan bobbaa waraanaa kun guddaa maaliif uummata irratti bobbaafame kanuma waliin ibsi maaliif tarrifamaa maaliif miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa waliinoo koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwanne otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun yaaddoo waliigalaa ka'uume kun maaliif ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebiitti kennuu qabudha kun ibsa baafnee yookaan kanaaf arginee otoo hin taane lafarra jira waan sochiin kun sochii guddaan kan weerara uummata irratti baname kun maaliif ibsa kennuu qaba mootummaan uummataaf ibsa kennuu qaba. Ofii keenya immoo miidiyaan hedduun otoo nu gaafatu irraa baqannee irraa isaan waliin fidna jenne rakkinni guddaan maaliif jedhu kan waliinuu gaafannu jechuudha. Gama isaaniitiin gaafatama isaanii akka mootummaatti ba'uu qaban. mootummaan naannoos mootummaan federaala.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa baay'ee isin galateeffanna ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jenna.
Fayyaa ta'e fayyaa ta'e.
Gabaasa keenna guyyaa kaleessaatiin pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin godinoota Wallagga lixaa fi qeellamu Wallaggaatti uummata dararaaf saaxilaatiin hin jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jechuudhaan dubbachuu isaanii OBN gabaaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee qaama gama mootummaatiin yaada nuu kennu akka arganneen qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif an Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Yeroo keenyaafetti immoo wallee kana dhageenya.
Lubbuun jiraanne turullee wal garraa dibameetti goree na jiree na Hundumaa nama keenya deemee dhaamsa. Nagayuudhaan kabee oduu isaanii dhabee hadaraa kee haphee. Michuu baay'een qabaa liqa biiftuutu irraa dhaamsa fogeeyini obboo hunda bira. Lubbuun jiraanne turullee wal garraa dibameetti goree nagee hadaraa.
adam haruun galanni keenya bakka jirtutti si'a dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurra gama keenyaan bor walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.